הנה רדיו אשגוי לאמריקה. ijwi ry'amerika rigiye ko bashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki mirongo irindwi na zitanu y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na frederic nkunikije na oriane itangishaka agiye kuducira ku mayange y'amakuru avugwa mu rundi muri iki gihe oriane murakoze cyane frederic nkundikije ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi amakuru avugwa ku burundi muri aka kanya inkuru dufise nuko general de brigade atanazi kararuza yahoze yungurije umukuru w'ingabo muri minusca yishwe kuri uyu wa mbere mu gitondo ku mugwa mukuru wa bujumbura yishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho kandi akaba yica yishwe kumwe n'umukenyezi wiwe mu ijoro ryaraye rikeye naho hari umupfasoni w'intwazangabo yishwe mu gihe urugo rwiwe urugo rwiwe rwatewe izi nkuru turazibashikiriza mu kanya kari imbere ahandi naho umugabo umwe yaraye yishwe arashishijwe inkoho ku mutumba mwenya muri komine n'intara ya kirundo uwo mugabo yari afise hafi y'imyaka mirongo itandatu turi kumwe ku telefone na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze atubwire ibindi kuri iyi nkuru jean bosco muranyumva
yego cyane ndabumva oriyane Eh, jean bosco ngaho mu ntara ya kirundo uwo munyagihugu yishwe nande byagenze gute
yego uwo munyagihugu n'umutama aho muri afite nk'imyaka mirongo itandatu eh, yishwe arashwe n'abantu eh, gushika uno munsi atabuvuga ko baramenyekana neza naho mu muryango we bavuga yuko eh, hari abo bashoboye kumenya abamwishe rero baje ku mugoroba w'u- eh, wo kuri uwo wa mbere baje eh, wo kuri uw'imana muri atubabarira baje bavuga yuko eh, baje kumugura imbaho asanzwe adandaza ariko rero baramurengaye nzi arasohoka bwije avuga yuko ari imbaho zikenewe kugira zikore zikogu- zikore isanduku y'uwabo yitabye imana amaze gusohoka rero niho baciye bamurasa bamurasisha inkoho eh, baca baragenda uwo mugabo eh, akaba yagiye yagiye gucikanira eh, ku bitaro bikuru byo mu kirundo aho yashikanywe kuri uwo mugoroba nyene Eh, abaho rero abanyagihugu twashoboye kuvugana bavuga- bamaze kwikeka umuntu asanzwe ari umubanyi wiwe uwo nawe akaba bavuga yuko bari basanzwe bafitaniye ibintu by'amatati ni umugabo yari asanzwe amwagiriza yuko ari we yicishije uburozi umwana wiwe ndetse ngo akaba yakunda guhiga yuko azomwihora none igipolisi cyo kibivuga ko iki abajeje intwaro hari icyo babivuze ko
ego mu gipolisi nabo nyine avuga yuko amatohoza ya mbere bamaze gukora yerekana yuko eh, ibiri inyuma y'ubwo bwicanyi ari ahanini ihorihori rifatiye ku njyane eh, zo kwagirizanya uburozi hamwe eh, no gupfa amatongo n'iby'amatongo navyo nyene bishobora kuba bitari inyuma ah, bitari kure cyane y'ubwo bu- bubisha nk'uko mu burongo igipolisi mu ntara ya kirundo yabivuze akaba yatumiyeje yuko eh, icihutiwe ari uko eh, bamaze gufatwa gufata umwe mu- Eh, mu bavuzwe eh, yuko ariwe ariko ari nyuma y'ubwo bwicanyi none ku bijyanye jean bosco ku bijyanye n'ibikorwa byo gukura ibigwanisho mu banyagihugu ko umunyagihugu yishwe n'inkoho hari ibiri ko birakorwa mu ntara ya kirundo byifashe gute icyo gikorwa mu majambo make cyane
ego yane kuva mu kwezi kwa kabiri harishwe um- umunyagihugu asanzwe akora muri mu banki ya Enteri banki icyo gihe harakurikiye isakwa ry'ibigwanisho mu nyuma ah, harishwa umusirikare wo mu ikambi yo ngaha mu kirundo asanzwe agendanira ikigega cy'umukuru w'ikambi aho hose harabaye isakwa ry'ibigwanisho hamwe hamwe ariko rero eh, nta bigwanisho bikunze kuboneka mu gihe haba urakoze hariko harabaye cyane isakwa urakoze cyane rwose jean bosco ndarurinze mu ntara ya kirundo ahandi naho ishyirahamwe parisene eh, rivunira akagohe abarundi ko bariko baronderera umuhoro uri mu kwaha iryo shyirahamwe ribona ko zimwe mu nyishu y'ibibazo by'uburundi ziri mu masezerano y'iyarusha yamara mu kiganiro iryo shyirahamwe ryahaye abamenyeshamakuru rimenyesha ko ribabazwa n'uko igice kinini cy'abarundi kitazi ibiri muri ayo masezerano y'iyarusha ibindi kuri iyi nkuru reka twumve fidelite ishatse ingwano ubundi ko buracamwo ni ingaruka mbi zo kutitabwaho ko inkingi zitatu urundi bategerezwa kubakirako izo nkingi muri parsem avuga ko zijanye na politike intwara ibereye ni iry'iterambere mu bijanye na politike faustin ndikumana arongoye parsem abona ko amasezerano y'iyarusha atitaweho bikwiye na cane cane ko abarundi batari bake batazi ibirimwo iyo mvura niyo yatumye dusubira no muri demokarasi y'amatora ahandi byari byaranze ni ikintu c'inkingi ikintu nk'ico n'amakungu n'abantu nka clinton baza kuraba muriko mura- bakora ari nkambijwe n'ibihugu byagerageje kubona uburundi bufite andokima dositabili mugabo ugaca usanga uwo munyagihugu ntibabinyigisha ngo bamubwire ibivuyemo n'ibiki yumva mfata atari rwakantu gahaze n'abayenderituwere benshi ni bake banaya- usanga banayasomye kubera ata volonte politiki igeze ihaba mu bijyanye no kubera aba hagati mu gihugu bihuza abarundi abarundi bamwe bamwe bo mu mihingo itandukanye y'igihugu bahora bashikiriza ko amasezerano y'arusha akwiye gufutwa mu gihe bigaragara ko abarundi batari bake batazi iri mu masezerano y'arusha vusenzi ku mana atangazwa n'ingene bosaba ko afutwa ingena amasezerano wumva naho banga bafutse kandi atigeze asigurirwa abanyagihugu yasigura abanyagihugu ryari kugira bavuga ati turumva n'ico yazanye n'igiki mbarira uwo munsi wumvise kampanye yo kuvuga yo kwigisha amasezerano yarusha mu Burundi genda mu biganiro vyabereye mu baze aho vyabereye mu baze ati ndewe kwavuze ngo ngo ngo bayafute article ya mbere vuga iki ikibazo article ya kabiri vuga iki sha uraba ukwisha ngo ntushobora kuza kuvuga ikintu ngo are ngo futa atana nari tukigire batagusigure utubuza kumbwira ati aha ndabonamo akanenge
ubu naho ni ca gihe co kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri sanga muri iki gihe uburundi buhanzwe n'ibibazo vy'umutekano muke hamwe n'ubwicanyi butagira izina hari abarundi batanguye gufata iya mbere kugira ngo barabe ukuntu ruhagarara hamwe n'ubwicanyi vyogabanuka maze bika narangira muri iyo ntumbero harafashwe ingingo yo kuja mu mashure yisumbuye hamwe no mu mashure y'imyuga gusigurira urwaruka hamwe no kuruha inyigisho zijanye na kahise k'igihugu ku vyerekeye imico politike hamwe n'ubutunzi kugira ngo urwaruka ruheze rumenye ingene ruvyifatamwo ku bijanye n'ibiriko biraba mu Burundi hamwe no kugira rwitegurire kazoza karwo keza izo nyigisho zose zitangwa hisunzwe isinema yerekana kahise hamwe n'imico vy'abarundi yitwa Burundi eh, 1850 1962 nuvuga Burundi eh, imyaka iri hagati y'igihumbi n'amajana umunani na mirongo itanu hamwe n'igihumbi n'amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri uyu munsi rero duhiriwe duhishije kuko twatumiye umushirantahe Leonce Ngabo umucuraranzi kirangiranwa kandi umuhinga mu gutunganya amasinema akaba kandi arangwa kuva kera na rindi n'umutima wo gukunda igihugu n'abarundi uyu mushirantahe niwe yafashe ya mbere mu guha izo nyigisho urwaruka rw'uburundi ruri mu mashuri yisumbuye hamwe n'amashuri y'imyuga amatwi yadusumira izo nyigisho zizohabwa n'urwaruka rw'abarundi rutagiye mu mashuri imbere yo kudutangura ikiganiro ariko reka twibutse ko uyu munsi ku wa mbere igenekezo rya mirongo ibiri na gatanu eh, ni ukuvuga umunsi upfunditse umwaka urangiye perezida pierre nkurunziza yatangaje ko agiye kwiyamamariza ikindi kiringo cyo gutwara imyaka itanu reka ariko imbere yaho imbere y'uko duha ijambo mushana ngabo leonce reka tubibutse na ya nimero ya whatsapp mwo duhamagara ko iyo nimero ni 001 kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramo 001 kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe Eh, tugaruke kuri we mushikantahe leonce ngabo turaguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga
Igi?
turaguhaye ikaze
Eh, murakoze cyane Fredi ndabumva neza ni byiza cyane rwose ntari nzereye gutesha akanya abatuteze amatwi Eh, muduge ku ijambo umushikantahe wonse mutubwire mu majambo make ukuntu icyo cyiyumviro cyo guha inyigisho aba- urwaruka rwo mu mashuri yisumbuye n'amashuri y'imyuga rwatanguye icyo cyiyumviro cyaje gute
icyo cyiyumviro ni ubu ko cyatanguye mu mwaka uheze tumaze kubona ibintu byari ko biraba mu burundi umwenga abantu ntibumvikana hanyuma murazi ko twace muri byinshi haraba n'imfu nyinshi abantu bicana eh, bamwe bazirana ibintu by'amoko abandi by'imitumba ntumbazi ni byinshi cyane ama turiko turagenda turiko turagendagenda mu rwaruka dusanga benshi barwi- ba- bisuka mu bintu canke bakurikirana ibintu vya politike batazi iyo biva n'iyo bija niyo twatangiye igihe cyumva tukavuga ati burya umuntu atazi akahise ntashobora kumva akubu cyangwa ngo amenye ingene azovyifatamwo muri kazoza ni uko iciyumviro caje rero kugira ngo ko tuba tumaze gutunganya iyo sinema eh, yerekana ubuzima bw'i Burundi kuva igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo itanu gushika aho twikukiye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri babanze bavyumve kugira ngo bashobore ku- kuronka umuco kuri ko biraba ubu hama batore n'inyigisho n'inyishu kuri kazoza kabo Eh, leonce ngabo igihe cyose habaye umugambi mwiza nk'uyu cyane cyane mu bihe vy'ingwano mu bihe vy'uruhagara mu rundi intambamyi ntiziba nke hari intambamyi mwigeze mubona muri ico muri uyo mugambi wanyu
gushika ubu novuga ko atantabamye n'imwe ahubwo Ah, aho duciye hose baranezerwa kandi bagakoma amashyi uwo mugambi kuko harimo inyigisho usanga urwaruka rutaribuzi na gatoya mbere eh, twarasanze n'abadufashije kuko n'umugambi urazi umugambi ngo urakenera n'uburyo twararonse abafasha udufashamwo hama uko twawutanguye dusanga ibice byose ari iby'abapolitisiyeni mu migambo inyuranye cyangwa iy'abakuru banyuranye bose barabishimye imbere ubu ni benshi bariko baradusaba yuko twabandanye tukazoshikira n'urwaruka rutize rutari mu mashuri hari eh, haraheze igihe kitari gito mutanguye umugambi murashaka kutubwira nk'ibintu bimeze nka impact ibintu byoba vyagize ingaruka nziza kuri kuri uyo mugambi mwiza mwatanguye hari ibintu bigaragara mushaka kutubwira
icya mbere na mbere ni uko aho twaciye hose urazi twabanje kugira eh, turne ya mbere umwaka uheze mu kwezi kwa kwa munyonyo na kigarama ibyo tu- umu- impact ya mbere ni uko hano nye duhejeje kwerekana amafilime iyo filime inge n'urwaruka rwatanga ibyiyumviro rwatangara kubona eh, ko ruhejeje kumenyeshwa ibintu rutari ruzi rwonyine rugatangura rukavuga ati turabonye rero ibintu iyo byavuye mugabo tu- bigwanya gute kugira ngo natwe turonke uruhara eh, novuga mu mu- mu nzego canke mu gutera ivyumviro ya politike cane cane ikindi bahagarara ko cane ni ukuvuga ati muri kazoza kabo bizeye kuzoronka amahoro batekanirwe hamwe bashobora kumara imyaka mirongo itatu batekaniye n'abana babo atawuza aricura ati nga bazo- bazodusamburira canke turiko turakurikiranwa na naka na naka icya kabiri ni uko iyo impact nuvuga ni uko duhavuye baradusabye ko tubasigira iyo filime kugira ngo bazosigare barayiga hamwe n'umwigisha wa histoire yabo kugira ngo banonosore binjire mu mu- mu byumvire bikuru bikuru basigare barabivugana kugira ngo barabe umuco bikuramo I- i- izo nyigisho mutanga mukoresheje iyo filme ni inyigisho zi- ko- zifise akarorero abantu bashaka kurabirako tubwire uruhara eh, turetse inyigisho gusa na filme igira ku banya- ku- kugwaruka
ego urazi mu mashuri menshi twasanze batakiraba amafilime kubera kumure ubukene cyane cyane bw'ibyuma byo kwerekana filime ariko murazi yuko kuva kera na rindi hari ikintu bavuga mu gifaransa bati une image vaut mille mots ni ukuvuga iyo umuntu abona igishusho kimwe kirasigura ibintu kurusha nuvuga eh, discours kurusha amajambo igihumbi hama rero ico eh, twabonye rwose twashika hose banyotewe ubwa mbere bari banyotewe ngo kubona umushinga nawe ngabo wose ko bose baca basaba ko turimba sagamba burundi hama baraba isinema nawe ugasanga bayikurikiranye rwose mbere narinzi ko atavyo bamenyereye mugabo ugasanga hageze mu gihe eh, co kuvugana ivyumviro canke co kubaza ibibazo hari n'igihe bambaza ibibazo ntari nitegure na gato kuko wabona ko ibisho byose bayikurikiranye bakavyumva I- eh, turiko turavuga kandi ku masinema tu- mu misi iri imbere ndazi ko muriko murate- murategura isabukuru y'amasinema tuzobatera akamo kandi mugire ico mutubwiye ariko ubu reka duhe ijambo abantu bari muri radiyo ijwi ry'amerika bafise igishika cane rwose co gushikiriza ivyiyumviro eka n'ibibazo mushigantahe leonce reka tuje ku kuri eric eric mwiriwe neza
mwiriwe murafise iciyumviro murafise ikibazo munyarutse
yego nashaka kuramutsa umutumire yego ndanabashimira kuri aka kanya mu maye kugira mvuge icyiyumviro cyane urakoze gushima
cya mbere nagira nagira nkeze umutumire kuri iyo ngingo iba yarashyitse ko zaratwereka filime ni nawe mfite n'ikibazo nshaka kumubaza none iyo filime yiwe azoyerekana uburundi bwose cyane hariho amaprovensi amwe amwe adutamwe icya kabiri nagira nsabe ko yobo boraba ukuntu bogwiza inyigisho mu mashuri dufate nk'igitabo cogenerwa mu ishuri ku buryo botwigisha kahise tuvuga ati uyu mwanya tuwari iki gitabo kiniki kugira twige ndibuka muri primere hari igitabo nimba ari icy'igifaransa wasanga hari hari nk'ifoto ya rwagasore mandela narakunda rwose kuhasoma kuko wasanga ari ibintu binyetereza rwose nkumva ndashaka- ndashaka no kubisoma rwose rero ndashaka nsabe umutumire nimba bizokunda nimba bishoboka azo- azokwinjire muri minisiteri adusabire batugirire igitabo kimwe kitwigisha mu bya kahise uburyo dushobora ku- ku- kugira kurwanya ibi byama bidushyira buri munsi bitwigi- bitwigishe mu mamo ndumva yandike nka filime n'iyo filime mu gitabo uburyo bazoyitwigisha kuko si hose bafite amativi bokwama barayiraba
egome icyo ni icyumviro cyiza eric eh, ndasaba umushyiranahe leonce ngabo akigaruke ko eka yishyure na cya kibazo muwaje niba iyo filime zo kwerekanwa ma province yose ariko reka tuje no kuri don divin don divin mwiriwe neza amahoro neza murafite ikibazo murafite icyumviro
yego mbanje ko baramutsa ndamukiriza umutumire mwiriwe neza arakumva
yego bwa mbere ngira mbanze eh, mfatanye n'imiryango yabuze abayo yego n'ababandanya babura ababo nkaba- abihanganisha bihangana Mhm.
hanyuma eh, ndagira mbazi nagira nshimire umutumire ku kuri kuri icyo cyiyumviro bagize ubu caje hageze caje mu bihe turi bigoye turimwo nagira ndamubaze nti mbega ah, uko muriko mu- muraca mu- mu- mu mashure mwe mufasha ugwaruka mu- mugwigisha mbega ko aba- abo twu- ah, mu ba- mu barundi bahungiye hanze turumva bahungiye ari benshi. kandi harimo n'urwaruka ruri mu mashuri runyene canke rutiye mbega urwaruka rwahunze rwogwo murashobora kurushikirana rwaruka mukagwigisha kuko nibaza ko ibi ibi ni ibintu bizohera hanyuma bakagaruka mu gihugu cabibarutse babo baka nabo nyene tu baka ah, bakaba ari n'aburundi bw'ejo hanyuma ni mbega mwigisha mu- muca mu mashuri honyene ko hari n'urwaruka tuzi eh, rwahejeje amashuri mugabo nabwo nyine ari burundi bw'ejo rwogo murufasha gute egome hanyuma i- i- ikibazo cya gatatu nacyo ndamubaza nti mbega mu gihe uburundi burimwo ubwicanyi nk'uko turiko turabibona dufatiye akarorero ka hafi y'uyu munsi ya- iby'iyi minsi turimo nyine mubona ubwicanyi bwabaye ndansi mbega aba batama bobo bari muri politike bobo mubafasha iki nobo nta nyigisho bakeneye naho atari burundi bw'ejo muga ari burundi bw'uyu munsi bobo nta nyigisho mwo- mu- bakeneye nabo nyine muka- muka- mukagerageza ku- kubigisha kuko nibaza ko nabo nyine ba- ntibabuze barabuze ikintu niko Ego.
ndabyibaza ndabye ubwicanyi buriho ndabye politiki ingene imeze mbega urakoze bobo mubafasha mwo- mu- bobo naco mwobafasha urakoze don divin ibibazo bihambaye muwajije Ndabifuriza umunsi mwiza murakoze murakoze don divin ibibazo byiza reka duhe ijambo eh, umushyiranahe leonce ngabo atangura yishyure ibibazo byabajijwe na eric eric yavuze- yagize ati iyo filime izakwerekana mu gihugu cyose eh, umushyiranahe ngabo eh, ni- yasabye kandi ko mwoshikira ubushikiranganji bujejwe urwaruka cyangwa indero kugira ngo icyo gitabo iyo filime yandikwe mu bitabo leonce mu kanya gato cyane rwose wabukoze
yego yego yego Eh, iyo filime tuzoyerekana mu maprovensi yose kuyabona nicyo kibazo cya mbere Eh, mugabo intumbero nari mfise buba natanguriye ku mashure yisumbuye eh, n'ay'imyuga hanyuma nababwiye ko ni igikorwa ko injiye mu mashuri twabanje gusaba uruhusa ubushikiranganji buraba iby'indero n'amashuri yisumbuye urumva ni turi ko turakorana hanyuma aho duciye hose urumva tuba turi kumwe n'abaprofeseri ba histoire kugira ngo turushe kuzurana murazi kenshi barafite bijya by'ibitabo bi- bikaba ari teori kandi bose barashimye kuko eh, ayo masanamu azeza abafashe kubandanya kugira ngo banonosore kurushiriza iyi nyigisho zirimo hanyuma ibyo by'igitabo nabyo urabona twe twakoresheje ubuhinga dusanzwe turimo ari ubw'amasinema Eh, ni icyiyumviro cyiza muga twibaza yuko na minisiteri ibifitemo imigambi kandi barabitubwiye mu mashuri atari make twebwe dukoresha ubuhinga turimo kuri iyi mi- eh, kuri ubu- kuri- muri iki gihe Eh, ni- nibaza yuko bizotanga ibyumviro no ku bandi cyangwa ubushikiranganji bundi bubijejwe Eh, icya nyuma nashaka kuvuga kuri icyo kibazo ni uko eh, kuva aho tubitanguriye hariho n'ubushikiranganji bw'itwariro hagati bwashimye icyo cyiyumviro bwadusabye ko tuzokorana kumbure muci kugira ngo dushobore gushikira urwaruka rutari mu mashuri ibibazo vya Don Divin ibibazo bitatu mu mashuri urwaruka mbega muzoshikira urwaruka rwo hanze mbega abatama bo bari mu gihugu nabo nyene barakeneye bari ku butetsi barakeneye impanuro eh ikindi kibazo Abahije- abahije amashure nabo nyene?
urwaruka ruri hanze eh mushinga na Fred Urambaria kuko ari igihe bicikagurika n'intavu- ntihishura ikibazo Yego.
uraza ukinyibutsa muga numvise ko ari ica mbere yavuga ati urwaruka ruri hanze ari rwo twita diaspora Eh, mu by'ukuri ijya filime nayikoze mu bihumbi bibiri na cumi ndazi ababyeyi benshi rwose baguze filime barungikira abana bo bari hanze Iyi- ahandi naho nzoshobora kubaha aderese yanjye abaza bayikeneye tukumviye na itwo- iyo- iyo ibashi- iyo bashikira kuko nibyo barabikeneye na bene ko ni ni benshi bari hanze nk'abagiye bahunga cyangwa abakuriye hanze abavukiye hanze batazi eh, kahise kabo cyangwa iswara yabo barabikeneye na bene cyane hanyuma ibyo by'abakuze nabyo je nibaza yuko eh, kuje ku mugambi nari mfise ko ari kugira ngo tubanze turarugwaruka kuko ugwaruka nibwo Buru- burundi bw'uyu munsi n'ubw'ejo kwe twabanje kuraba ahari kritike ikomeye rwose ahari ikibazo gikomeye ni mu rwaruka urumva baja- bajanwa na- ni- na byinshi bagahitanwa na byinshi bakaja mu migambwe kurwana canke batazi igituma niyo twabonye ko hari ikibazo gikomeye kuko baranatubaza ati mbe ibintu byatanguye ryari bijahe ni kuki two turamarana tuya rero umugambi wo gutangurira ku itsitso ni ukuvuga ku kurwaruka kugira ngo ejo nibashikira eh, novuga ubuzima bumwe busanzwe ari ubw'akazi canke kwigisha canke gukora mu myuga itandukanye bazogende bamaze kwitegura bamaze kumenya kahise kabo n'igituma hama bagire novuga ikibakingira kugira ngo bakomeze imigambi yabo nico gituma nza ndabigisha mu nyuma turiko turaheraheza ikintu twita vision vision ni kugira ngo bagire eh, intumbero y'ubuzima bwabo ko babushaka kuko ubu iyo umuntu amaze kugira vision atamarwa na rike ntawuza kumubesha kuko avuga ati reka maze meze ndangure umugambi wanje ibindi zo turabiraba ko bye- benshi niyo bipfira nibagira vision abajene benshi hanyuma ugasanga kubabesha biroroshe iyo rero nibyo two turagaruka ko cyane na esprit d'entrepreneuriat rero kugira ngo bige ingene bazoza barikorera utwabo urazi muri minsi ni akazi kakiboneka cyane muri leta tukabigisha ko babwirizwa kuguruka mu mutwe bakagira iyo vision bakamenya n'icyo bashaka kuzoshikako n'uburyo bazokoresha kugira ngo bashike ku- kuri iyo- kuri uwo mugambi wabo Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'amerika risamanyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise wundi munywanyi w'iradio ijwi ry'amerika kari manzira mwiriwe neza
neza murafise iciyumviro murafise ikibazo munyarutse
yego jewe nagomba maze shimire uwo mutama kuko yaba yafashije uburundi
urakoze yibaza rero yuko oye mugira muranyumva turakumva neza duga kwijambo yego yego nagomba rero ndamushimire kubona yatanguye kwitaho icyo kibazo agahera kugwaruka ariko jewe icyo nashaka gushaka ni ukuntu numviriza avuga ati ni byiza yuko bamenya na entrepreneuria kugira ngo bo nyene bashobore kwiteza imbere ntibagire ivyo bahurumbira vyotuma bagwa mu mitego itandukanye ngo nkibaza rero byose ntibishoboka igihe ata mahoro ahari none hagati yo kumenya ubwo buhinga n'amahoro ikizotangwa naco bikihe aho yo kunyishura ngo iki murakoze urakoze ku kibazo kigufi kandi ciza reka tuje ku mushana benjamin benjamin mwiriwe neza Alo, alo, wiyaru
ego, ndaramukije Leonce Ngabo n'abarundi bariko baratwumviriza.
ego urakumva
Eh, Nongera nongera nshimira eh, radiyo ry'Amerika riduha ijambo.
urakoze Amakuru gushima yose ba- Ego me, eh, ama no kwibuka kandi oh, mu kwaruka nkanje Nepomuseni ibuka ko rero yatanguye gukora umwiyerekano yatawe ngaha mu gihugu. Hama rero reka nduze kw'ijambo kane eh, na ngabo yose izerekana kwihangira ni byiza cyane rwose kuko nabyo ndamukurikirana mu masanamu no muri televiziyo mbere mbara ndamukurikirana hama jewe ikibazo mfise si kibindi yo ariko aravuga eh, ibintu bijanye no kwigisha urwaruka gukunda igihugu ni- ariko ndashaka kumenya abo baramufashije umugambi abari abyarika n'igihangano zo kutubwira hama ikindi naco hari n'indangakaraga ngaha mu burundi yatanguye icyo gikorwa n'ubu ikiriko ariko ikigera i- i- igere imenyekana cyane sinzi yuko baba yararonze kugira ikorane nabo kugira ngo bashobore gukora icyo gikorwa ko nabo nyine barafite intererano idasanzwe cyane rwose mu gufasha ariho naho nagira eh, ndamubariza kubera hari ibintu nyene bikunda nyene kunsiga bidutahura rero muradabona amasanamu ariko aririmba agira nagize kandi ari kumwe n'inzego za leta mbega abo banyeshuri bobo bari ku ishuri bo baguma biga aho kubera bajya bakiga bafite ibigwanisho ibyo mbonera kuryo akagenda akavyigisha navyo nyene hama abo bandi nabo batanga ibigwanisho nabo bakuze n'abanyepolitike bakuze ahubwo tukwigisha ngo oye hari igihe ibibazo byo kugwaruka tutabona cyangwa tutumva ariko turabigenga kandi turasoma igitabo kandi akahise ababyeyi bakatubwiye ariko icyo dukeneye kubona uno munsi ni nabanze kwanza begere nabo nyine ababwire kuba urwaruka rukennye rwitara ku marigara ejo ni rwakena cyangwa rwakagira icyo ari cyo cyose uwo munyepolitiki afite amahera byose afite icyo abahendesha imbaraga cyangwa ibiki azobaha icyo kirwanisha reka twiyumvira y'ibirwanisho bibi bigugwa n'abandi abanyeshuri ko atamahera bafite yo kubigura bigugwa n'abandi biva hehe bitumwa ko n'abandi hano hahagaze ikibazo Egome.
Ego cyari icyo hano ego murakoze ibyawe murakoze benjamin reka duhe n'ijambo kandi mbona impa turasaba mushirantahe ngabo rero wose yishyure ibibazo c- n'ivyiyumviro byaba byashikirijwe n'abo bashirantahe batatu mbona impa mwiriwe neza M- Mboni- mbona impa urashaka kuzimya iradiyo canke turakugaruka ko mbona impa ur- urashaka kuzimya iradiyo
reka ndayizimye ndayizimije reka ndayizimye
ego hari haracari induru tufuma tukugaruka ko n'ivyabandanya
Eh, reka ubuye turumvikana ego duga kwijambo baza ikibazo canke iciyumviro
Eh, nagomba mbaze nagomba ndamutse umushinga ntahe ngabore hose yego arakumva
hanyuma nkamubaza umugambi yaba afitiye abanyagihugu mu gihe igihugu kiba kiri nk'aha mu ntambara ahubwo yobahanura cyane cyane agahanura izo mbonera kuri tivisi ibigwanisho ziguma zica abantu
ego me urakoze mbona impare katuma ijambo mushirantahangabure yonse ibibazo byaba- byabajijwe na ah, karimanzira benjamin na mbona impa mu kanya gato cyane rwose
Eh, Freddy hariho bimwe numvise neza ego ku kubera amajwi yari ameze nabi murambabarira nico gituma ndagufasha wava usubiramwo ibibazo nyamukuru ikibazo nyamukuru ca karimanzira arabaza niba i- i- uwo mugambi mwatangwe n'umugambi mwiza cyane rwose ariko arabaza mbega co tangura ni umugambi waruka kwishira hamwe kumenya kahise cy'igihugu canke ni uko amahoro yoba- yota- ariyo yotangura kuza mu bwa mbere
ah okay Eh, mo je nibaza yuko twumvikane burya bavuga ati imiti ikora ikoranye jewe sin- nagize umugambi eh, kamuhinga eh, w'amareresi w'amasinema navuze nti ku ruhara runyerekeye ibyo nabonye notangurira kuri iki kuko ariyo filime nakoze muri mu bihumbi bibiri na cumi i- iyo filime nyine ndiko nderekana navuga nti niyo yampaye icyiyumviro c'ukugo- ku- c'ukuntu noja kwigisha urwaruka kahise kabo kugira ngo bumve ibiri ubu ubu ibindi nabyo nibaza ko twese tubifitemo uruhara ko numvise abantu benshi bavuga ati iyo tangura kubi agire biriya ni byinshi jeje nyene kubwanjye ntabyo noshobora icyo novuga ni uko umwe wese afite uruhara kugira ngo aterere uburundi novuga ivyiyumviro vyiza cyangwa iby'iterambere byo guhagarika ingwano cyangwa ibyo kuzana amahoro jewe nakoresheje ubuhinga bw'iwanje n- ndashimiye ko bampaye ivyo vyiyumviro burya baravuga ati amahoro Naba- je nama nibaza yuko amahoro umwe wese afise ku mutima wiwe la notion de paix c'est très relatif urazi hari nk'igihe haza ikintu eh, kigatera umuntu akakibonamo icyiza undi akakibonamo inabi ivyo rero mu kwi- mu kwiha amahoro urumva ashobora gutuma ushobora gushira ku co wo wari wifuje ku- kugira umugambi kuko amahoro si formule bakuzanira ku sahani amahoro ni ikintu wenyine ubanza ukiha ku mutima ugatekanirwa naho bari kwaraba ibintu urashobora kuvuga ati nanjye ico noterera ni ikihe je rero nagiye muri iyo nzira yo kuvuga ati je ibintu biriko biraba kuyo ngo nterere nanje i- ibuye ryo kubaka iyo nzu y'amahoro ni iki i niyo sinema ndiko nderekana ndavuga ibindi hari abandi benshi bafite imigambi myinshi murazi no muri sosiyete sivile hariyo amasosiyasiyo menshi mu- u- imwe yose ntibisaba byose umwe wese i- itanga ikurikije intumbero y'iyo asosiyasiyo yayo ego mu me ncamake ni- niyo nyinshi notanga hariho benjamin na mbona impamvu se nk'ibibazo bisa n'ibisa ku vyerekeye cyane cyane eh, inyigisho nazo nyene ngo zohabwa eh, imbonerakure akaba umushirantahe benjamin yavuze kandi ikindi kibazo cyane mashyirahamwe nayo nyine yoba afise intererano akaba yibaza niba mushobora gukorana n'ayo mashyirahamwe yandi afite ibyiyumviro byiza byubaka igihugu mu kanya gato ego byo ku byo nimvira inyigisho si uguha imbonera kuri zonyine ni ukuziha bose urwaruka rwose mu burundi tudatandukanije kuko urabona kuva jyewe wabuze n'imyaka yanjye umushinga na efidi naciye muri byinshi narabonye ibya porona narabonye ibya fodebu ndiko ndabona n'ibindi bya imigambwe yose burya nawe uvuga ngo arera kurusha uwundi twese twaciye muri byinshi kandi urabye mu by'ukuri hari ababa bari hejuru umwe wese ariko aragwanira ubutegetsi ingena bikoresha kugira ngo bushikire biri kune biri gutana rero nicyo gituma ntatoranya ngo naka na naka rero nibaza ko urwaruka rwacu rw'i burundi rukeneye inyigisho z'amahoro inyigisho zo gukundana inyigisho za reconciliation byo kunywanisha abarundi kugira ngo turabe iterambere ryacu kuko wigisha umwe ukareka uwundi nawe nazo ashobora kudurumbanya umutekano akadurumbanya n'amahoro nicyo gituma twakiye mu mashuri ahantu tuzi ko ari inetre kugira ngo turabe ko twoterera isemo yo kurondera amahoro mu burundi mwabivuze neza ko amahoro atangurira ku mutima umurundi uwo ari we wese mu gihe abarundi bose bushyira imbere umutima w'amahoro umutima wo gukundana wo kurekuranira hari n'aho ubwo bwicanyi buboneka muri iki gihe butakwibonekeza reka tubibutse kandi ko muri murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise abandi banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika dutanguriye kuri diodone diodone mwiriwe neza Mwiriwe neza Frederic.
Mwiriwe murafite ikibazo murafite iciyumviro.
Ego ego turafite iciyumviro ndamukizanya kwa mutumire.
Arakumva.
Ego ego ego ku kibazo cy'wane nashaka kuhera ko cya mbere. Nashaka ndamwibarize uwo nyakubahwa niyo ngabore hose mbe nyakubahwa ngabore hose ko tubona hari urwaruka rumwe rumwe dusanzwe tubona rwama rutoteza abanyagihugu ugasanga ruko rurabakubita rubasinzikaza ubusa mwebwe ganyakuba ngabore hose mwebwe nk'uko rwaruka mu ruhano uri kujya wewe ingeso mbi y'ibintu bitajyanye n'amategeko kugira rureke kuza rurakubita abantu rubaziza ubusa mwe mufise intumbere yihe ya mbere yo yo guhanura urwo rwaruka kuko urwo rwaruka rumwe mugosi no ruvugira ngaho urazi hari urwaruka rumwe rumwe usanga rutegera abantu mu mabara ugasanga ariko rurabakubita rubaziza ubusa mwebwe ngabore hose mwo ruhanura iki ko mwebwe muri abahinga twumva ngo twumva mu gukoresha ibintu by'amareresi n'amasinema mwebwe kubw'iwanyu mwebwe nk'iyo sinema yanyu yoba ifise ingufu yihe yohanura iki abanyagihugu yohanura iki cyangwa abantu baba batera amagerenade cyangwa abantu babicanyi bama bica abantu babazira ubusa mubahanura iki mwebwe kubw'iwanyu bw'iwanyu cyo ni cya kabiri cya gatatu nacyo mwebwe nyakuware ngabore hose mwebwe mufise ingufu muhanura iki abantu bamwe bamwe batajya mu biganiro ko bama bababwira ati bajye mu biganiro bakaguma badadaza mubahanura iki bwa buhinga bwanyu bw'iyo sinema yanyu mukora mubahanura iki kugira bajye mu biganiro nk'abandi ntubona ko ngabore hose abantu bariko baradadaza aragushira mu mugozi mu banyagihugu ariko bariyicwa eh cyo cya gatatu urakoze urakoze Dieudonné reka duhe ijambo Jules Jules mwibe neza
ndagize miriwe nyakubahwa Frederic Nkundikije miriwe neza murafite kandi no mutumiza narakumva
yego mihama nagira ndamushimire cyane mfatiye ndetse no ku karirimbo yashoboye kuririmba sagamba burundi karimo amajambo y'inkoramutima ni uko abarundi kenshi byinshi tubigira tubirengako n'impaka hanyuma nagira rero ndamubariza akabazo ko yavuze yuko baciye mu mashuri kwigisha ibyo gukunda igihugu abajene n'ibyo kandi ni umugambi mwiza ariko akaba ndamushimira kandi ko yashyizemo n'umugambi wa entrepreneuria kuko ibibazo byinshi abajene bafise ni ibibazo by'ubushomeri ni ibibazo by'ubukene n'amakosa baba bakora bamwe bamwe kuko si bose baba babiterwa n'ubukene kuko abanyepolitiki bamwe bamwe ushobora gusanga babinyegeza inyuma bakabakoresha amafuti ku bw'ibyo rero nagira ndamusabe nk'uko ariko yigisha umutima wo gukunda igihugu azosabe no kuri televiziyo y'igihugu kuko niyiboneka ndetse no mu ntara zose bazohore bashyira ko umwanya ukwiye aho gushyira ko ibyo mu mahanga bashyire ko ibiganiro byerekana izo nyigisho zo gukunda igihugu izo nyigisho zerekana ndetse n'ingene abantu abarundi twokwiga kurekuranira kuko hanini abarundi twishe no kutazi kuranira kuko nabo botwigisha byinshi turabizi tubirenga ko n'impaka abarundi cya mbere bakeneye nicyo bita kurekuriranira kandi kuvuye ku mutima hanyuma nkanagira rero ndamushimire ko ico ciyumviro ciza yashoboye gufata eh, ndamusaba ko yotera imbere azobikore intara zose ndetse no mu makomine yose murakoze murakoze jules eh, reka dusabe umushinga leonce ngabo agira ico avuze ku vyashikirijwe na diodone ubwa mbere ace asozera kuri ivyo vyiyumviro n'ikibazo ca jules leonce
cyavuzwe n'umushinga ndayari ko amubwira ingene nohanura ngo abicana bakubitana bagira gute je ku bwanje urumva nibaza ko atakurikiranye ikiganiro ingene cyatanguye twari ko turavuga ifilme nakoze ntanjanye mu bindi muga ndashobora kumuha icyumviro cyanje rero ku bwanje ndi umunyamahoro rero ku bwanje n'ibiganiro byinshi navuga ni ikintu cya mbere nzira ni ubwicanyi ni ubusuma ni ububenshi ibyo ni ibintu ndwanya kuko ndi umunyamahoro ndifuza ko abantu bose bagira amahoro bagatekanirwa kuko igihugu tudashoboye kugiha twebwe twenyine amahoro turagisamburira ko mukazosanga abandi baradutwenga kandi aho tugize ntidushobora kugira amajambere nicyo gituma navuze kare nti icyumba nagize nabanje guca mu rwaruka ko nibaza yuko nibwo uriko rurakura rubona ibintu n'ibindi cyangwa rubwirwa ibintu byinshi turugorore mu mutwe turari yuko ejo nk'abantu tungana kuri jewe ku myaka yanjye sinibaza ko bakibagorora imitwe ariko nk'abantu bakiri bato ni igikorwa gikomeye rwose tubumvishe tubahe inyigisho tubahe intumbero bumve ko na bene bafite uruhara mu kubaka iki gihugu kugira ngo bagwanye ibi byose ari bibi byose cyangwa ibajyana mu kaga ibajyana mu bintu by'ubwicanyi byo kurwana icyo nicyo ni umwishyurako hanyuma iby'umushinga naye ahereje ko murana bijya bya entrepreneuria ni ibintu bikomeye rwose hariyo filime nigeze kugira kera yitwa gitorengera benshi barayizi nayigize muri mirongo icyenda ariko nayanditse kuva muri mirongo umunani kwari ukugira ngo nshobore gukebura ugwaruka ndiko ndabona ingene ivya leta vyariko birahinduka wumva abize amashuri baguma baba benshi mugabo ubuzi bwo muri leta buriko buragabanuka uyu munsi je nibaza yuko dukwiye kuza turakebura urwaruka hakiri kare bamwe biga baheza bataronse akazi muri leta ugasanga bariko baraboroga bariko baratuka leta ngo baraduha akazi ibintu oya ico gihe cararenganye kandi abo bose bambajije ibibazo bari buraya barabizi neza ndazi n'abanjeniyeri bakora mu bubare baza guseva ibyeri baza guseva ibyo kurya igikuru ni ikintu kumenya ati aho umuntu ari yarize muri universite muri kaminuza kugira ngo yuguruke mu mutwe amenye yuko afise ububasha bwinshi afise ingabirano nyinshi zishobora kumufasha gukora mu bintu byinshi jeni niko gukebura abarundi ndiko ndandagira hafi urwaruka cyane cyane kandi iyo filime nayikoze kera ubu niho bamwe bamwe bariko barabyumva yuko burya mu buzima buragorana ico bita akazi kera niyo bavuga ati iya pa de sometier ya de sote jean iyo umuntu adashobora kwiyubahiriza mu kazi kiwe nyine urumva aguma areza amaboko agateba akarimbura kimaze ibyo rero nibyo tubwiza kwigisha urwaruka niko ndabyiyumvira bose bafite uko abyumvira niyo nyigisho ya nyuma rero nariko ndatanga mu byo ndiko nderekana urakoze mushikana ngabo reka tubasomere n'ubutumwa turiko turashikirizwa n'abandi banyu b'iradiyo ijwi ry'amerika onesfor stronger chongera agira ati uyu mugambi uratomoye ariko mu kirundi bati imfizi ntama yitendera nka se bisigura ko uwo mugambi ntaco uzohava ushika ko gihambaye mu gihe uh, mu gihe um, amajambo amwe amwe ntaboneka neza ariko reka tugerageze gusubira kuyasoma neza icyo nibaza ko tugaruka kuri ubwo butumwa bw'uyu munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika mu kanya hariho amajambo amwe amwe ataratomoye neza reka duhe kandi ijambo undi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika ribera mwiriwe neza
ndamwiriwe neza cyane ndamukiza nyakubahwa mutumire leonce arakumva
ego ni ukuri ndamukeje cyane byimva mutima ari mu barundi bake cyane bagikunda igihugu cyabibarutse ndamuteye intege kuri iyo ntumbero kuko urabona ko aba ari n'umuririmbyi mwiza afite indirimbo zirimo akanovera aho abaririmbyi benshi bataye akaranga n'akarangamutima bakajya bagatwarwa n'akarangamufuko aho bagumanya akaranga akarangamutima k'uburirimbyi bakajya kuririmba ibya politiki bikanduruka bahungira no mu bihugu bindi vyakure bariko barakokeza ubujagare buri mu- bubera mu gihugu hama nagomba kugenda ku ntumbero yihaye yo kwigisha ugwaruka ni byiza cyane turabikenguruka mugabona cyane cyane hari umuntu yigeze kuvuga ngo ngo ahe n'ugwaruka rw'imbonerakure inyigisho mbega imbonerakure yozigisha iki ko ava amaradiyo am- atari make eh, n'ibinyamakuru bimwe bimwe n'imi- na- n'amashyirahamwe yari yavuze ngo imboneko ziko zirahabwa ibigwanisho nizo zarasiye mu nyakabiga nizo zarasiye hariya mu mu cibitoke nizo zagandaguye abasirikare n'abapolisi izo mbonerakure mbega izo mbonerakure nizo zishe adolfo nshimirimana nizo zize ndonko hak- hariho ubwo ugwaruka rutari rwinshi ruta- rushigikiye ubutegetsi nibwo nyirabayazana ya mabi yose tubivuga turare kubideha ahubwo ni ubwo rwaruka nyene arukoranye arugirishe amaseminere habeho n'ayandi ma- amashirahamwe mpuzamakungu n'abana yo mu gihugu amufashe kugira ngo bumvishe ko dukeneye amahoro dukeneye umutekano dukeneye ko mu gihugu ciza duku- a- a- a- abigisha tegu- dutegura inyigisho nziza zo kugira ngo abarundi twiyumvanemwo ugwaruka no gutabagura igihugu cacu twibarutse cyane cyane ugwaruka rw'aba MSD nirwo ruriko rurakoreshwa mu mu nzira zo gutera amagerenade aho usanga umuntu umumama ige- eka imutabura ibere afise uruhinja yonsa ibyo n'agahomerabunwa ahubwo ntitureke kubideha turere kubideha niyigisha abo bantu nyene babaopoza nibo bafise ibigwanisho bitagira uko bingana n'ivyemeza birahari hama nosozera banya- banyakuba banyamakuru nosozera nsaba mu by'ukuri wose ashike eh, ah- ah- hagati mu gihugu hariya mu ntara eh, zi- zihana urubibe eh, n'igihugu cy'u rwanda n'ibindi bihugu zirya ntara azigishe cyane kuko hajya n'umwansi ashobora kumenera murakoze Eh, ikintu gihambaye murakoze Ribert ikintu gihambaye nuko umushirantahe ngabo yavuze ko amahoro atangurira mu mutima umurundi wese mu gihe cose nkuko twabivuze kare umuntu wese yoshira umutima wo gukundana imbere ibintu vyogenda neza reka duhe ijambo kandi undi muni wanyu radio ijwi ry'Amerika Salvatore mwiriwe neza
mwiriwe murafite ikibazo murafite icyumviro
jena ndafite ikibazo n'intererano eh munyarutse mu kanya gato
ndagomba ndamushimire leonce ku ndirimbo yiwe sakamba burundi kuko ni indirimbo iryoheye amatwi yego kandi ifite n'amasanamu meza ari ikintu nagomba ndamubatse halo duga ku ijambo turakumva ikintu nagomba ndamubaze nkatwe tutari ku ishuri turwaruka twicaye muhira ndumva yuko uwo mugambi wo kwerekana iyo filime awutanguriye mu mash- mu bana bari ku mashuri nkatwe tutari muhira niki yo- yofasha kugira ngo agirane korasiyo na televiziyo y'uburundi kugira ngo bacishe kuri televiziyo basi tuze turayiraba natwe hama ikindi tudahurizako nuko yavuze ngo ugwaruka ngo twijukire ngo ibikorwa ngo vy'imyuga n'iki kandi akaba azi yuko abanyeshuri benshi tumaze nk- za segonderi twicaye muhira uzi yuko inyigisho twaronka ata bintu vyo kwiga imyuga vyari birimwo kubera tuza gukora gute imyuga kandi ata n'ivyo batwigishije nico ikibazo canje murakoze murakoze Salvatore reka duhe ijambo umushirantahe ngabo Leonce ngabo kuri ivyo vyiyumviro ni n'ibibazo Bo, bishikirijwe ari icyumviro cya mbere ari icyumviro cya mbere yewe nobanza ngakebura bose saba ariko aravuga ivy'imbonerakure saba ariko aravuga urwaruka rwa msd aho siyo jewe mpagaze ku bwanje ko eh, navuze kuva mbere inyigisho ndigo ndatanga ni kurwaruka rwose nta mwana n'ikinono eh, kubw'iwanje ba- bikeneye bose Eh, uyu munsi havuga uyu ejo hazovuga uriya urumva ibiba byose ari bibi urya ararira ubuno akarira ntitwo kwama turi muri ibyo bintu nicyo gituma sinema twayigize mu ntumbero icyo twita eh, kumva kahise kugira ngo tumenye neza ko hama turekurane turabe ingene twobana kuko igihugu ni cya twese dufite igihugu cyiza cyitwa uburundi n'ukuri kose ibyo kwisamburira ko birambabaza je ku bwanje kandi na benshi birababaza mubonye ibiriko biraba nibaza ko twese tukwiye kwicara hamwe tukavugana ingene tugaruka icyo gihugu cacu ibyo rero nibyo navuze ni nta mwana n'ikinono urwaruka rwose rurakeneye inyigisho z'ugukunda igihugu no guteza imbere igihugu n'abenegihugu Eh, umushinga nawe wa nyuma nawe urumva urakoze kuri sagamba burundi n'ukuri je novuga yuko mu ncamake aho naciye amashuri yose n'abavuga ko nje kwerekana filime bose babanza kunsa ngo turi imbere sagamba burundi ivyo biraza bikangira nkavuga nti bwa bundi bururimbo narukoze nkiri kera nkiri umusore none nigwo wari ushobora kugira akamaro mu nyigisho ndavuga nti imana ishimwe sije narurimbye ni imana yarumvugiyemo mu guheraheza ibyo by'akazi nabyo ati iby'imyuga iyo ndiko ndavuga imyuga si ukuvuga eh, yuko abwiza kuba yarigize bya menize cyangwa bya masoneri nariko ndavuga ibintu bya viziyo viziyo ni imbere ukavuga ati aho nteye hose imana yarampaye umutwe wo kwiyumvira mu nyigisho nke naronse nugira iki barigeze kuvuga ati n'uwize arashobora kudandaza itomati arashobora kudandaza amakara igikuru ni ikiye ni ukuvuga ko nta mwuga muto ubaho yose iraba imyuga mu gihe igusho- ishobora kugufasha kubaho no kubeshaho umuryango cyangwa aho muri kumwe njye nageze kumenya eh, kubana n'abantu kera twari twiganye urabona yuko umubwiye igikorwa adashobora kugikora kuko yagira umutima wo kuvuga ati jye bombo nabondwenga aho tugeze ubu nta muntu azotwenga uwundi je nagiye i buraya nagiye mu bihugu byinshi ni ukuri kose abo bose wumva bari hanze nabibuze kare woraba ibikorwa bakora hariho n'abacunga amabarabara hariyo abacunga imiduga aho ishikira kandi barize nshimira barize bisanzwe ngaho iwacu rero nico nguma mvuga nti harageze umwe wese aza yumvira ati nikihe nokora kugira ngo mbeho mu iteka ryanje guteza imbere kwiteza imbere no guteza imbere ibyo ni ibintu umuryango bisa nuko n'igihugu.
n'imico ihinduka n'ibyo murakoze cyane rwose ngabo leonce reka duhe n'ijambo abandi banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika felix mwiriwe neza
mwiriwe murafite icyiyumviro murasi- murafite ikibazo munyarutse
uje ni nk'icyiyumviro yego
Okay, ndashaka mbwira nko uwo mutume ndambe ndamuramutse mumwere yambo yego arakumva
Eh, twe nkatwe ibyaha dusanzwe twubatse mu ntara cy'ibitoke nkatwe turabye nk'urwaruka rusanzwe ruhari ni ukuri turabona yuko bikwiye nk'abantu nk'abo bakaza baragenda barigisha abantu ko hari nk'umuntu yumva ngo urugwaruka ngo rufite ingengo y'umugambwe ngo yongera ngo rufite ingengo y'umugambwe ukamenya ngo si abana bose b'igihugu Ah, nk'abo rero bari kubagira nk'amareresi nk'ayo bakayerekana cyangwa bakaza bagakina niba bikica mu makonseri akomeye bakigisha nk'abantu bakaba- ba- abantu bo baca ba- baza kuroheza bavuga ati "Tugiye kohereza umuziki mugabo bagaca babonamo ibintu by'inkebuzo biri- bikomeye bishobora gutuma urwaruka rwose rwiyubaka na cyane cyane nk'iyo abantu usanga urwaruka bari rw'umugambi uri ku butegetsi rw'umugambi uriya rw'umugambi uriya gutyo gutyo hama bariko baraba ku bintu bijanye n'ivyo amakonseri kurabona abantu b'abajene kenshi barakunda kwitaba ibintu bijanye n'amakonseri bakavuga ati tugende ku mukirori tugende muri ibi tugende muri ibi bagiye rero bikinze kuvuga ati ivyo makonseri bagaca babona ukuntu nk'abantu batandukanye ba bose bashyira hamwe bivanye n'amareresi ukuntu yagiye ategurwa ni ukuri ivyo bintu vyiza cane nk'uko twe turavye turabona yuko urwaruka rumwe rumwe usanga rwitwara nk'ukumenga ngo ni urwaruka rumwe ngo nibwo rukunzwe urundi ntirukunzwe uru- bajya bakabahenda ibi bakababwira ati mudukoreye ibi niho twogushyira ku butegetsi kuko nk'abantu benshi b'abaporofisiye benshi usanga bisunga nko- nk'urwaruka kuko n'ubworoshe guhenda usanga harimwo abashomeri usanga harimwo abantu bize babuze akazi ugaca umuporofisiye runaka avuga ati hamwe nushaka kurwaruka niho noshyize ubutegetsi binyoroheye hama agace ufata nk'abana ukabahendahenda urabona bakaba abajene ukajya amashuri urashomye nta mahera ufise umuntu akubwiye ngo ndagura ibi ngo ugende ukore ibi ugende kurya mutumba ugire ibi ugende muri za karitsiye runaka ugire ibi kubera burya aguhaye urashaka kugenda ukonona ibintu Nk'uko mubivuze- nk'uko mubivuze, eh, umuntu yibera inka
nk'uko mubivuze felix eh, icyiyumviro cyo kuja mu ntara zose mu bice bitandukanye by'igihugu gutanga izo nyigisho ni ikintu gikomeye cyane rwose Mm.
Reka- reka duhe n'ijambo abdul abdul mwiriwe neza murafite ikibazo icyiyumviro
ijombero bwa mbere ntagire mbanze mukenyero ko ntarikoresha Eh, abdul turaguhamagara mu kanya ndumva telefone yawe imeze nabi reka tugerageze mugenzi turaguhamagara mu kanya uratu- tubabarira mugenzi mwiriwe neza
mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyiyumviro
yego iki- nayo si- ikibazo n'icyiyumviro nagira bwa mbere mbanze ngo ndamukirize uwo mutumire wose arakumva duga ku ijambo Yego. hanyuma je ikibazo nari mfise yavuze neza ko ico gikorwa ariko agikorana n'abahinga canke n'abigisha bakahise ariko nk'urwaruka rw'uno munsi canke rw'ejo kandi dusanzwe turi muri bamwe mwabo bariko bakurikirana ivyo vy'akahise nagira mu mumbarize neza neza abo bantu bakahise baba bariko barakorana kuko mwino minsi nk'urwaruka dufise umwiheburo uraho birababaje kubona hari abantu bashobora kuyita ngo ni abakahise ariko bariko bakora ku, ku nyungu canke ku mvo za bariya na bariya canke ku nyungu z'akagwi kariya na kariya hama ikindi naco sinumva ingene ashobora kuvuga ngo bahera ngo mu ma ecole secondaire canke ngo bazoshika ngo no ku rundi rwaruka ngo rutaciye mu ishuri ariko tuzi neza neza ko hajya umuco w'urwaruka canke abari imbere mu bandi mu rwaruka ari abasanzwe bari mu- muri kaminuza zitandukanye zo mu gihugu sinzire ko hoba hariho abandi biga kahise muri kaminuza z'iya cyangwa izindi n'abandi batabajijwe hanyuma ikindi kibazo nagira ndamwibarize wenyine yemeye ko ari umuhinga w'amareresi akavuga ko hari abahinga bakahise bakoranye ibyo bi- ico kibazo canke bariko bakorana ico kibazo none nko nk'uno munsi uwo mubaza ibyabaye kuva mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo itanu nk'uko numvise ibintu aho babitanguriye gushika kw'ino saha akaba we yemeza ko izo reresi bazitanguye mu bihumbi bibiri na cumi bazohava basubira gufata ibyatanguwe muri demiri kenze biriko birabandanya canke demire difi n'igiki ca- cabimutumye batangura kwiyumvira ivyo bintu n'imbere yaho batari bwabyumvire murakoze cyane dusanzwe tunamubaha n'umutanga murakoze eh, mushiyantahe eh, mugenzi icyo mwamenya ni uko igitabo cyanditswe eh, ki- cashize ahabona ko eh, cyane cyane kuva mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo itanu gushika mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri ariko reka ndamuha ijambo ah, kwishura mu kanya gatoya cyane rwose munsi y'umunota umwe eh, mushiyantahe leonse
Eh, murashaka gusubira mu kibazo ko haciyemo byinshi sinumva neza yavuze ko eh, muri ko murakorana n'abantu banonosoye kahise ku Abahe- burundi eh, akaba avuga ko Aha.
mu bantu banonosoye kahise ku burundi hashobora kuba harimo abantu baba boba bari kubashira inyungu zabo imbere hanyuma akaba avuga ko n'amareresi mwatanguye mu bihumbi bibiri na cumi kandi ah, muvuga cyane cyane ku byerekeye eh, n'iyo myaka yindi imbere yaho
oya nagira ndamu umuco uwo aje kubaza ico kibazo nibaza ko tutumvikanye eh ifilme nagize ivuga ijabaye kuva mu gihumbi kimwe amajana umunani na mirongo itanu gushika igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri kuri independance nashatse kwerekana ibice bitatu imbere y'uko abazungu bashika igihe abakoroni bari batanguye gukora mu burundi n'igihe twitegurira ukwikukira nibaza ko akahise kashobora kugira icyo twita senteri cyangwa ifunyafunyo y'ibintu bikuru bikuru dushobora kumva ubu iyo tuva kugira ngo tumenye ak- ibyo turi ko turamwo n'ingene tukwiyubakira kazoza Eh, iyo tariki ya bihumbi bi- y'ibihumbi bibiri na cumi ni umwaka nakoreye ko ireresi nakoreye ko iyo filime mu kuyikora eh, anyumvirize neza jewe ndi umuhinga w'amasinema si je nagiye kwemvanta histoire nakoresheje abahinga ba histoire Eh, niyashaka arazoza cyangwa muri yari nze ndamurungikira iyo filime kugira arabe abahinga bakoze muri iyo histoire ko yavyumve neza harimo eh, uwitwa alexandre tunimana ari umuprofeseur aka- akomeye karuhariwe muri histoire du burundi yigeze kuba na recteur wa université hariyo witwa jean pierre chrétien eh, arazwi neza hanyuma na christine de laurier jewe nitwa icyo bita realisateur nashize hamwe les témoignages cyangwa les archives z'abahinga ba histoire moi je n'ai pas inventé quoi que ce soit nakoresha ibyo ndavyegeranya kugira ngo turonke ikintu twokwerekana ndize ko ngaho namutomoreye aza kumva neza iby'amatariki n'ibyo twise abahinga bakahise n'abahinga b'abakozi bakora amasinema ego mushiyantahe ngabo ikintu noba nishuye nibaza ko mwagerageje kubyishyura eh, ndafise ikibazo nashaka kubabaza muri iki gihe mwatanguye umugambi mwiza cyane rwose kandi ugaruka rusa n'uriko rurategera eh, hari ikintu gihambaye cyane rwose cyama kivuga ko eh, naho inyigisho zotangwa hariho ibintu bihambaye cyane rwose bitegerezwa guhinduka nk'ukuntu abantu babona ibintu mu cyongereza babivuga neza cyane rwose bavuga ati paradigm shift mu gifaransa bavuga ngo changement de mentalité ariko nibaza ko atari cyo kimwe cyane cyane Mu- ntimubona ko abarundi muri rusangi hakenewe ko bahindura ukuntu babona ibintu bagahindura gushasha
Eh, mushiga ndayifedi eh, i- ni byinshi tubuza guhindura changement de mentalité turayikorera ko cyane n'ibintu by'imico kama turabikorera ko cyane eh, kuko n'ibintu bikenewe rwose hari ibintu byinshi tubwiza guhindura koko muga icyo nashaka ko u- ari mwebwe cyangwa abatwumvije abajije ibibazo babwizwa kumva burya umugambi uratangura hanyuma kuva kuri uwo mugambi abandi bashobora kunonosora bagakuramo ibintu byinshi Eh, umbabarire nange akarori nkige nagira ijya filime yanjye umva ni filime yerekana uburundi mu myaka ijana mubasha kwibaza kwerekana mu minota mirongo itandatu imyaka ijana y'uburundi ni byinshi tutashizemo mugabo abantu bakuye ngaho hari abandi bahinga mu mareresi dukorana bagiye barakuramo kamwe kamwe nk'ejo bundi hari wakoze ifilime kuri rwa gasore kuva akiri umwana agakura hari abandi bakoze iresi bashabwa iresi ingene ubutunzi bwazanywe nka bijya by'ikawa ikawa yatanguye ryari ya- yahingurwa gute gushika uyu munsi umva ni byinshi Umu- umwe ni nka kujya bandika igitabo abahistoriye bose ntibandika histoire umwe wese arafata agace gace mugabo bigashobora gutanga kuja hamwe bikuzurizanya Eh, ico ni icyumviro nashaka ko twese twumva ntibaze barivuga ati ko ngo abaterekanye ibi yateye ibi atavuze biriya oya sibyo natangwa intumbero yanjye ndayigumako niyo ndiko ndasobanura abandi bazoze banyuzu- banyuzurize bakore ibindi kugira ngo dutere imbere hanyuma rero changement de mentalité muca make mushinga na Fred irakenewe gose urabona inge twabayeho kera namvuga nti basogokuru eh, biratandukanye no kuri ba data biratandukanye na twebwe nama ntanga akarorero kera iyo papa yinjiye mu nzu baca batubwira ati papa araje wamenga ni ikintu gihambaye kije tugaca duhaguruka tukabisa papa akicara uyu munsi abana tubyara kandi ibyo ndiko ndavuga nibaza ko ababyeyi bose tungana cyangwa iburungano bu- muri igihe babizi neza urinjira muri salo umwana ariko arake- araraba televiziyo na playstation yiwe wambwira ati mbisa ndaba amakuru ngo no papa ngo laisse moi finir mon émission nimumbwire mwese yuko atari byo mwama mubayemo donc urumva birahinduka iyo i- guhinduka rero nizo raporo novuga hagati y'abantu mu bantu b'urunganwe mu bantu batarurunganwe ni byinshi n'imico kandi igenda irahinduka kubera icyo nita mondialization uko twabana kera sicyo kimwe n'ubu Ibintu biguma bihinduka, nibyo.
bikenewe rwose kwiyajusita ku mwanya turimo ku bihe turimo kuri tekinoloji iri kuyaduhindura ibintu eka ni ni ikintu gikomeye rwose ndabona akanya kariko karatujana reka tuhe akanya prosper na diodone dutangure kuri prosper prosper murafise ikibazo iciyumviro mu kanya gato cyane rwose munyarutse ego jinsi ibibazo bitatu gusa icya mbere na mbere nagomba na- na- nago- nagomba guhera ko nagomba yoshobora kutwibutsa izina ry'iyo filime n'iyo reresi icyo ni icya mbere kuko igira kabiri naco mbe ko iyo reresi yayikoze mu bihumbi bibiri na cumi kandi hari amahoro ubu akaba ariko ayerekana mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu kandi tubona yuko umenga nta mutekano ukwiye uriho ariko abona yuko iyo filime yoba iri favorable muri kino gihe nta kuntu yogera filime nayo ihoza imitima y'abanyagihugu naho itaragera guhora kubera zino ryane ziri mu gihugu egome prosper reka duhe ni kugira kugira- urafise ikindi kibazo kimwe kugira duhe ijambo na diodone nawe nyene araturindiriye
gatatu mbe iyo filime ko ayijyana mu banyeshuri akayijyana mu mu banyeshuri nta kuntu ko hari urwaruka ruri mu ibarabara rwinshi Nka- nkaba numva ashyira mu bintu bya entreprenariya nta kuntu yokoranye urugwaruka rwinshi ruri mu ibarabara rukarondera nyine rurondera akazi narwo egome reka duhe ijambo na diodone diodone namwe muduhe ku ijambo ikibazo mwihute cyane
Bon, ntabwo guha mwiriwe mete ngabureho ego mwiriwe arakumva duga ku ijambo kugira ngo Ama- bahinyishu nagomba asabe ngabure hose atubwire ahantu izo filime ahita azigurishiriza kugira ngo tuzisangeho egome murakoze abantu tuzigure Egome reka duhe ijambo ngabo Leonce agira icyo avuze ku byo kubishikirijwe na Prosper na Dieudonné Leonce Bon, ouais, murakoze nkunikije bon euh, hari ibibazo byinshi baza barasubiramwo nishuye kare Mhm.
euh, filime yitwa burundi 1850 1962 bon ibyo vy'uku- vyo kuyerekana ubu eh, sindayerekanye ubu uwo ni umugambi natanguye ku muri mu mashure muga kuva ngisora iyo filme namye ndayerekana iminsi yose maze kuyerekana amakungu ndamaze kuyerekana amasabukuru y'amafilimi y'ibihugu byose n'ejo bundi mu mwaka uheze nagiye no mu buyapani kuyerekana donc ni continuité y'igikorwa natanguye eh, umva nzova amashure nambwiye ko apre nzoja ahandi batari mashure ikibazo ca turangika ikibazo ca hanze, Dieudonné eh, amasegonda mirongo hanyuma ibiri ica nyuma ego Sa?
Iki- amasegonda mirongo ibiri ku ego duga ku ijambo
Eh, ija nyuma ubu yasavye yahoze kuri iyo- iyi filime mu- muze muhe coordonnées zanje nuko uzompamaga canke anyandikire kuri ngabo leo mirongo itanu na rimwe aerobase gmail com ngabo leo mirongo itanu na rimwe turagushimiye cyane rwose mushya ngabo ku kanya watowe kugira ngo tuganire wakoze cyane rwose ku muco utanze eka no ku mugambi wafashe w'ingirakamaro ku barundi no mu Burundi turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika turashimiye na enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yashyize hamwe ibiganiro by'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika birabandanya